Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aatii lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22, 25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fagoodhaa fi dhiyoorraa raadiyoo marsaa intarneetiitii fi saatelaayitii Naayil Saatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hundinuu bakka jirtanitti nagaan keenya isin qaqqabu akka mul'atan. Guyyaan har'aa jimaata adoolessa sagal bara kuma lamaa fi digdamii tokko akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa lama bara kuma lamaa fi kudha sadii keessummeessaan keessan har'aa an bafqaadhu morodaati. Hidha Itoophiyaan laga Abbayyaa irratti ijaaraa jirtu ilaalchisee biyyi Sudaanii fi Masirii gaaffii dhiyeessan irratti hundaa'uudhaan dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti manni maree nageenyaa kaleessa walga'ii taasisee ture. Gareewwan dhimmicha irratti wal falmanii yaada isaanii dhiyeeffataniiru. Muummeen ministeeraa Itiyoophiyaa Abiyyi Ahmed wixata darbee ibsa paarlamaadhaaf kennaniin waa'ee dippiloomaasii biyyattii eeranii turan. Itoophiyaan sochii dippiloomaasii ishee itti yaaduu qabdi jedhanii Lakkoofsa embaasilee Itiyoophiyaa amma jiran ilaalchisee yaada dhiyeessaniiru. Yuunivarsiitii Finfinneetti muummee barnoota saayinsii siyaasaa fi walquunnamtii idilee addunyaa irraa Piroofeesar Kaasahuun Birhaanuu dhimma kanarratti yaada kennan qabu. Kanneenii fi qopheewwan biroo qabnaatii amma dhuma sagantaa keenyaatti nu wajjin tura. Piroodiwusariin tamsaasaa irraa Biraan Haayiluu, tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Tuujubeen oduu har'aa isiniif dhiyeessiti.
akka mul'atan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo ministeeronni dhimma alaa masriif sudaan falmii ijaarsa laga abbayyaa guddichaa ilaalchisee golli naga eegumsaa akka tokkummaa mootummootaa gidduu akka seenu gaafatanii jiran muddamni jiru erga itoophiyaan hidha sana marsaa lammataaf bishaan itti guutuu beeksiftee booda hammaate ministiriin dhimma alaa masrii saamee shukurii akkas jedhan.
This blatant act of unilateralism is not only a manifestation of Ethiopia's irresponsibility.
Kun mul'inatti kan argamu gochi qaama tokko itti gaafatamni kan itti hanqate hojii Itoophiyaan hojjette qofa otoo hin taane hidha kana bishaaniin guutuun Masriif Sudaan irraan miidhaan ni geessisuu danda'u maalla dhibdee qofaa otoo hin taane dhiibbaa kaa'uuf yaaliin taasifame amantaa gaarii hin ta'in kan Itoophiyaa kan mul'isuuf fedhii gamtaan hawaasni addunyaa qabu cabsuuf walii galuudha jedhan. Lagi Abbayyaa gama kaabaan dhangala'aa Abbayyaa adii waliin ta'uudhaan Sudaan keessaa eegalee gara laga Abbayyaa kan Itoophiyaatti nama. Ministiriin dhimmoota alaa Sudaan Dr. Maariyaam Almahadii akkas jedhan.
وذلك برفع العنت والمعاناة عن شعب السودان بأن يتم ملء وتشغيل سد النهضة بناء على اتفاق Haa ta'u malee calliinsi gola nagahee eegumsichaa ergaa dogoggoraa dabarsa. Kunis qaamni tokko qofaan hidha sana guutuun dantaa Sudaaniif miidhaa guddaa akka qabaatu qaama maraan kan simatame fakkaata jedhan. Itoophiyaan hidha piroojeektii humna ibsaa xumuramuu jala ga'e ijaaruu ka jalqabde bara 2011 ministiriin dhimmootii bishaanii jal'isiif humna ibsaa Itoophiyaa Dr. Silashee Baqqalee akkas jedhan.
We are dealing with a hydroelectric dam project which is not the first of its kind in Africa or in the world. We are building a reservoir.
Nuti hidha bishaan baatu tarbaayinii hoo'isuun kan humna ibsaa maddisiisu ijaaraa jirra. Isin hubachiisuuf hidhi laga Abbayyaa dachaa lamaaf walakkaa hidha Aswaan kan Masrii caalaa xiqqaata. Tarii immoo hidha Abbayyaa kanatti kan adda godhu abdiinni dhiyeessii humna ibsaa hin qabaanne lammiiwwan Itoophiyaa miliyoona 65f kennu jedhan. Marii waggoota kudhanii booda biyyoonni sadan ammayyuu haala kanaaf furmaata argin jiru. miseensonni gola nagahee eegumsaas addaddummaa gidduu jiru furuuf fedhii siyaasaa itti barbaaduuf hatattamaan marii murteessaa ta'e akka itti fufan waamicha dabarsaniiru. Gama biraan dhimmi hidha abbayyaa gara gamtaa Afrikaatti akka deebi'u miseensota bakka bu'oota gola nagahee eegumsaan murtaa'uun Itoophiyaadhaaf milkaa'ina dippiloomaasummaa guddaa ta'uu ministiriin dhimma alaa beeksisee jira. Dubbii himaan ministirichaa ambaasaaddar Diinaa Muftii har'a ibsa kennaniin hidhi sun guutamuun kamarsaa lammataa yoo xumurame Sudaaniif Masriin gara waliigalteetti fuula deeffatu jedhan. Mootummaan Itoophiyaa hanqinni dhiyeessii midhaanii akka hin uumamneef hojiin dursanii of eeggannoo hojjetamuusaaf ammas haala mijataa uumuuf yaaliin taasifamaa jiraachuu beeksise. Mootummaan Itoophiyaa murtii lola dhaabinsaa murteesse Tigraayin dhiisee ennaa bahu ittiin ka'umsisa hawaasichi tajaajila barbaachisu akka argatu yaaduudhaan jechuudhaan ministirittiin nagaa adda mufriyaat kaamiil raadiyoo sagalee ameerikaaf ibsaniiru. Akka ibsa adda mufriyaatitti waraanni federaalaa yeroodhaaf Tigraayin dhiisee bahu midhaan kuntaala 384,000 fi dhaabolee hojii gargaarsaa hojjetan qopheessee ba'uusaa dubbatan. Mootummaan Itiyoophiyaa murtii dhukaasa dhaabiinsaa yeroo murteesse akeekisa tajaajila namoomaa dhiyeessuu irratti kan hundaa'edha. Bu'uurri murtii sanaa tokko isa kana. Kanneen lafoof xayyaaraan deeggarsa Tigraayiif erguu barbaadan maraaf daandiin balaa ta'uusaaf martinuu garuu sakatta'ame malee hin darbu jedhan adda mufriyaati. gama biraan kan televiziyoona tigraay irratti dhiyaachuun ibsa kennan pirezidaantiin naannoo tigraay dr dabratsiyoon gabra mikaa'el gama isaaniin humnoonni weerartootaa uummata tigraayin balleessuuf rasaasa beela haleellaa saala irratti hundaa'eef qabeenyaa mancaasuu ka jedhu karoora qopheessanii uummata tigraay irratti badii walirraa hin cinne geggeessaa jiru jedhan kanaaf jecha hawaasi addunyaa uummata tigraay irratti weerartoota kanaan raawwatamaa ka jiru yakka fixiinsa sanyii hubatanii mormuudhaan tarkaanfiiwwan fudhatamuu qaban ilaalchisee ejjennoo keessan mul'inatti beeksistaniittu uummatichis deeggarsi akka dhaqqabu yaadii dandeessan gochaa jirtu kana irratti kanneen hirmaatan dhaabolii mootummaaf kan mootummaan ta'in dhangalateeffadha erga jedhanii booda asirratti dhimmi beekamuu qabu tokko jira weerartoonni kun keessumaa seera daggalaan kan hoogganamu raayyaan abbaa irree isaayaasaa fawarqee har'as ta'u boru gocha isaa hamminaarraa kan hafe tigraay keessaa guutummaadhaan hin baane. midhaan gargaarsaan argames uummata keenya dhaqqabee hin jiru innumaayyuu humnootii weerartootaa haala itti fayyadamantu mul'ataa jira amma immoo gamtokkoon gargaarsi rakkoo malee akka dhaqqabuuf dhukaasa dhaabnee waraana keenya tigraay keessaa baasne jechaa gara tigraay kaseenu geejjiba qilleensaaf lafoon geggeeffamu kutuun gargaarsiif tajaajilli kabroon akka adda citu godhaniiru jedhan dr dabratsiyoon haasaa dhageessisaniif ergaa dabarsaniin kanaaf. finfinnees ta'e asmaraarraa kallattiin deebiin dhabamuyyuu aangawoonni mootummaa eertiraa duraan ibsa kennaniin mootummaan isaaniis ta'e loltoonni isaanii midhaan gargaarsaa akka hin dhaqqabne akka isaan hin dhorkiniif miidhaas akka hin dhaqqabsiisin beeksisanii turan. raayyaan waraana itiyoophiyaa naannoo tigraay keessaa bahu taansee hanga ammaatti namoota eenyummaan isaanii hin beekamneen namoonni nagaan shantama ta'an ajjeefamuu paartiin dimookiraasummaa raayyaa raayyummaa ibsee jira. humnoonni tplf tarkaanfii fudhataniin namoonni kuma soddomaa ol ta'an qe'ee irraa buqqa'uu isaaniif dargaggoonni hedduun hidhamaa jiraachuu itti gaafatamaan hariiroo alaa waajjirichaa geetaachoo kabbada raadiyoo sagalee ameerikaaf ibsaniiru raayyaan waraanaa sababaanni gamasii ba'eef kan deeggiran dura taa'an paartii diimookiraasummaa tigraay dr aragaawii barhee naannoo sana keessatti miseensonni isaa 22 humnoota tplf'n ajjeefamuu ibsaniiru maqalee keessaa ba'uudhaan finfinnee keessa kan maadheffate bulchiinsi tigraay kan yeroo labsii dhukaasa dhaabiinsaa sanatti taansee gabaasaalee wabeeffachuudhaan haalli qabatamaan naannoo sanaa hamaa ta'uu ibsee jira dhaabolii gargaarsaa ka tokkummaa mootummootaa dabalee hawaasi addunyaa gocha tplf cimsee akka balaaleffatu bulchiinsichi kan yeroo sun gaafatee jiraa jechuudhaan keenedii abaata finfinneerraa gabaaseera. oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
kan dhaggeeffachaa jirtan as waashingtan diisii irraa kan isinii darbu raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. muummeen ministeeraa itiyoophiyaa abiyyi ahmed wixata darbe ibsa paarlamaadhaaf kennaniin waa'ee dippiloomaasii biyyattii eeranii turan itoophiyaan sichi sochii dippiloomaasii ishee itti yaaduu qabdi jedhanii. lakkoofsa embaasilee Itiyoophiyaa amma jiran ilaalchisee yaada dhiyeessaniiru. Yuunivarsiitii Finfinneetti muummee barnoota saayinsii siyaasaa fi walquunnamtii idilee addunyaa irraa Piroofeesar Kaasahuun Birhaanuu yaadni muummee ministeeraa gama baasii hir'isuutiin kan gargaaru ta'uusaa himanii ambaasaaddoroonni Itiyoophiyaa amma hojii irra jiranuu fi sichis muudaman amantaa siyaasaatiin otoo hin taane dandeettii qabaniin ta'uu qaba jechuudhaan yaada kennaniiru. Galmoo daawwiti Piroofeesar Kaasahuun dubbisuudhaan gabaasa qopheesse qaba.
Wixata hojja duree darbe muummeen ministeera Itiyoophiyaa Abiyyi Ahmed ibsa paarlaamaaf kennan keessatti ijoo dubbii ka ture waa'ee dippiloomaasiiti. Abiyyi Ahmed dubbii isaaniitiin gargar Itiyoophiyaan haala dippiloomaasii ishee saccaatee ilaaluu qabdii jedhan yoo dubbatan.
ዲፕሎማሲን በሚመለከት ተቋሙን በከፍተኛ ሪፎርም መቀየር ያስፈልጋል። የተከበረው ምክር ቤት እንዲገነዘብ የምፈልገው ነገር ቅድም የተነገረው ቁጥር ስልሳ ምናምን የሚጠጋ ኤምባሲና በቆንስላ ጽሕፈት ቤት ኢትዮጵያ አሁን ባለችበት ሁኔታ ያስፈልጋታል ወይ የሚለውን በደንብ መጠየቅ አስፈላጊ ነው። አሁን እኛ አያስፈልግም እንደዚህ አይነት ነገር አካስ ጀዶ ሙሜ ሚኒስትር አብይ ገመ ዲፕሎማሲ ቲኒ dhaabbaticha hundee kaasee haaromsuun baay'ee barbaachisaadha kabajamtoonni mana maree kanaa akka bartan waanta hin fedhu lakkoofsa imbaasilee fi qoonsiilawwan itoophiyaan qabdu ka jaatamaa ol ta'a jedhamedha waa'ee kanaa gadi fageenyaan gaafachuun baay'ee barbaachisaadha jedhee mana dhugaattuu itoophiyaan imbaasii haganisee barbaachisaa kun dhugaan hin barbaachisu nuti doolaara qabnu bakka bakkatti bittinsuu hin qabnu yeroof illee ta'u kanaaf imbaasiiwwan jiran keessaa xinnaatu soddomni isaanii cufamuu qabu. sababni isaa amma fakkeenyaaf ambaasaaddarri keeniyaa qabu ministeera haaja alaa biyyattii yoo baay'ate waggaatti yookaan immoo waggaa lamatti kan ittiin wal argee mari'atu waa'ee keeniyaa achis taa'ee gaazexaarraa dubbisa asis taa'u gaazexaadhumarraa kan inni dubbisu kanaaf as taa'ee beellama qabatee gaafa beellamni isaa ga'ee dhaqa biyyoonni baay'een koronaajicha hir'isanii jiru nus bakka bakkatti imbaasii banuun hin fayyadu ministeerri haaja alaa kana ni sirreessaa jedhee nan abdadhaa jedhu yoo dubbatan. muummeen ministeera abiyyi ahmed keessumaa mootummaan fulbaana booda hundaa'u lakkoofsa imbaasii kana hin keessummeessu jechaan ifatti dubbataniiru piroofeesar kaasaahuun birhaanuu yuunivarsiitii finfinnee muummee barnoota saayinsii siyaasaa fi walitti dhufeenya idila addunyaatti barsiisaa akka ta'an dubbii muummee ministeeraa kanarratti akkas jedhu.
dubbii kana ilaalchisee akka ilaalcha kootiitti kun immoo sirrii natti fakkaata maaliif embasii biyyittiin qabdu baay'eedha humnaa oli. warra hojjetoota yookaan dippiloomaatota biyya adda addaatti ramaduudhaan biyyattiin wanta baay'ee baasti foran karansiidha. Fakkeenyaaf Afrikaa bahaa yoo argine basonni Keeniyaa jiru, Yugaandaa jiru, Ruwaandaa jiru, Kongoo jiru, iddoo gara biraas jiraachuu hin danda'u. Kuni wanta humna biyyattiitii ol natti fakkaata. Iddoo tokko lama godhanii biyyoota kana hundumaatti Itoophiyaan wanta waliigaltee biyya alaa wajjin gootu kana xiqqeessuu qabdi natti fakkaata. Maaliif Ugaandaa yookaan Keeniyaa keessa embasiin tokko yoo jiraate biyyoota amma maqaa isaanii dhoofne kana hundumaa waliin ga'uu hin danda'a natti fakkaata.
Profeesar Kaasaahuun akka fakkeenyaatti kakaasan Kaanaadaadha. Kaanaadaan Itoophiyaa keessaa imbaasii hin qabdu. Garuu imbaasii ishee keeniyaa jiruun dhimma Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa keessa jiru raawwachiifatte jedhan. Murteen kun egaa dhiibbaa dippiloomaasii amma Itoophiyaa irra jiru ittuu hin caalchisuudha. Gaaffii itti aanuun kaaseef.
Wanti tokko tokko baay'ee rakkisaadha. Maaliif imbaasii qabaattees qabaachuu baatees wanta hafuu miti. maaliif warri dhiibbaa gochaa jiran kun fedha mataa isaanii qabu. Amma fedhe dhugaa yoo qabaatte, amma fedhe dhimma kee ibsitee yoo jette wanta isaan barbaadanirraa maquu ofii waan qaban natti hin fakkaatu. Kanaaf Itoophiyaan wanta biyyummaa kan ilaalu wanta gurguddaa irratti jabaattee dhaabbii ishee tolchattee hojii hojjechuu qabdi. Isaan karaa dinagdeedhaan akkas hin goonu, karaa akkasiitiin akkasii qoqqophii goonaa, karaa akkas akkasiitiin kana hojjennaa booddee hin miidhamtu kan jedhan kana fudhachuun hin barbaachisu. Fudhannu jechuu duwwaa otoo hin ta'in immoo dhimma biyyattiin gaggeessaa jirtu ragaadhaan. jabeessanii ibsuun hin barbaachisa. Kun immoo muuxannoo guddaa dandeettii guddaa gaafata dippiloomaatota irraa.
Kanaaf egaa Piroofeesar mootummaan yeroo ambaasaaddaroota biyyattii bakka bu'an muudu gulantaa isaan guutuu qaban hedduu ilaaluu qabaa jedhu.
Hundumtuutu hin ta'in tokko tokko darbanii darbanii wantuma hojii sanaa fi qophii kan qaban dandeettii kan qaban muuxannoo kan qaban natti hin fakkaatu. Kanaaf amma danda'amu namoota gibee ramadan kootaadhaan wanta akkasii otoo hin ta'in eenyutu hojjechuu danda'a jedhanii ramaduu qabu. Ramadanii taa'uu duwwaa immoo otoo hin ta'in hordofanii maal hojjechaa jiru akkamii gaashi isaanii isa jedhu immoo duukaa bu'anii hubachuun baay'ee barbaachisa.
Muummeen ministeera Abiy kan dubbatan waa'ee lammiilee Itoophiyaa biyya alaa jiraatan duula dippiloomaasii keessatti gargaaramuuti. Piroofeesar Kaasaawun wanni kun addunyaa mara irratti wanna baramee jechuun ibsan. Yeroo dhiibbaan diippiloomaasii biyyattii irratti baay'ate kana murtee akkasii fudhachuun sirriidha gaaffii jedhuufis yoo deebisan imbaasii hedduu alatti qabaachuun dhiibbaa diippiloomaasii irraa biyya hin oolchuu faayidaa biyya eegsuutu irratti xiyyeeffatamuu qabaadha ka jedhan Profeesar Kaasaawun Miishoo irratti. Dubbiin muummee ministeera Abiy Dafnoo darbee garuu Keeniyaatti ijoo dubbii ture. Gaazexaawwanii fi sabaa himaaleen biyyattii keessa jiran mootummaan Itoophiyaa imbaasii Keeniyaa jiru cufuu fi oduu jedhu bal'inaan gabaasani. Kanaaf deebii kennaan Mallasa Alam Keeniyaatti ambaasaadarri Itoophiyaa muummeen ministeera Abiy dubbiin isaanii haala sirrii hin taaneen hubatame jechaan deebisan. Itoophiyaan biyyoota baha Afrikaa keessaa Keeniyaa, Ugaandaa, Sudaan, Sudaan Kibbaa, Taanzaaniyaa fi Jibuutii keessaa imbaasii qabdi. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Adaama.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo sagantaa labataatu itti fufa.
Akkam oolteen kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa qophiin labataa narraa jalqabeera qindeessee isiniif dhiyeessu ani Tigist Gammeeti gara dubbii ijoo. Dubbii ijoo har'aa keessatti dargaggoota hooggantoota siyaasaa ta'an an dubbise. mormii oromiyaa bara 2014 jalqabee amma bara 2018tti ture keessa gaafileen dargaggoota oromoo biraa ka'aa turan deebii argachaa jiran moo hin jiran haalli siyaasaa nageenyaa hojii dhabiinsi akkasumas dhimmoota wal fakkaatan dargaggoota irratti dhiibbaa uumanii fi jiruuf jireenya dargaggoota raallatan irratti hojiin hojjetamaa jiru maalii warran hojjetamneefoo falli maal ta'uu mala. an jedhu irratti xiyyeeffannaa keessumoonni kiyya lamaa paartii badhaadhinaa irraa.
Bugaayyuu Daggafaan jedhamaa yuunivarsiitii Finfinneetti barataa PhD fi akkasumallee Piroofeesara Gargaaraadha sadarkaa barnootaanii fi paartii badhaadhinaa keessatti gahee guddaa jechuudha gahee olii gaddeemanii ijoollee leenjisuu dhimma paartii irratti bakka bu'ee miidiyaa irratti dubbachuu. Filamaa paartii badhaadhinaa jechuun hin danda'ama jechuudha amma nama aanaa tokko bakka bu'ee filame waan ta'eef mana maree bakka bu'oota uummataa.
paartii koongireesii federaalaa oromoo irra immoo obbo gurmeessaa ayyaanoo.
miseensa koree giddugaleessaatti hirmaadde miseensa koree giddugaleessaa keessa gara miseensa koree hojii raawwachiistu itti dabalataanis liigii dargaggootaa hundeessinee humna dargaggootaa qindaa'uu qaba waan jedhurraa bara kuma lamaaf ja'a keessatti kana liigii dargaggootaa ta'e filatame jechuudha. amma koree hojii raawwachiistutti deemuu danda'e. dhumarratti bara kuma lamaaf kudha shan dorgommii waliigala biyyattii bara kuma lamaaf kudha shan deemsifame sana miseensa mana maree kaadhimamaa ta'ee dorgommiitti hirmaadde dorgommicha sagalee keenya saamanii anis isa booda bara kuma lamaaf saddeet gaafa muddee guyyaa kudha lama gara mana hidhaatti deeme hanga bara kuma lamaa fi kudha saddeet mana hidhaan ture jechuudha.
Mee bara kuma lamaaf kudha saddeetii as waan jiru. Bakka filannoo doongahin jechuu kiyya maalii fi paartiin keessan filannoo keessatti waan hin hirmaanneef san dura waan jiru hojii hojjetamaa ture akkamitti ibsita gaafiin dargaggoonni kaasaa turan deebi'eera.
Conkorsaan yookiin gidiraan walirratti baay'achuurraa kan ka'e gaaffiin kun baay'ee ukkaamfamuu waan dadhabee bara kuma lamaa fi kudha saddeet akka mana hidhaatii baanu ta'e jechuudha. Gaaffiin Oromoo kanaan wal qabatee egaa tarii yeroo sanatti wantoonni gurguddaa siyaasa Oromoo keessatti uumaman wantoonni sanaan dura siyaasa Oromoo keessatti turre wantoonni gurguddaa hin taane tokko waldhageettiin Oromoo daangaadhaa hanga daangaatti uumameera. Sirni yeroo sanatti uummata Oromoo ukkaamsee qabe baachuu waan dadhabeef gara riiform of gochuutti tarkaanfate. Haa ta'uutii garuu sirni ofaaressee Oromoo mana hidhaatii baasuu akka injifannoo guddaatti kan lakkaa'u. Oromoon kan hidhameef gaaffii bu'uuraa qabaayi malee yakka biraa yakka addaa godheetii miti. Kan ajandaa guddaa ta'ee deemuu qabaatu gaaffii Oromoon itti hidhamaa ture, gaaffii Oromoon itti ajjeefamaa ture, gaaffii Oromoon itti dararamaa ture sun bu'uura ajandaa ta'uutu irra jiraata ture. Kanarratti erga mana hidhaatii baanee yaalii gurguddaa taasisne irraa yaaliin nuti taasisne keessaa inni tokko hidhamtoonni siyaasaa gaaffiin hidhamtoonni siyaasaa ittiin hidhaman sun deebii argachuu qaba. Tokkoffaa afaan oromoo wal qabatee afaan oromoo afaan hojii federaalaa ta'utu irra jiraata. Uummanni kun uummata bal'aadhaa biyya kana keessatti iddoo guddaa qaba. Uummata iddoo guddaa qabu kun afaan isaatiin tajaajila barbaadu argachuutu irra jiraata isa jedhu sana gaaffii oromooti deebii akka argatuuf gaaffiin keenya cimsineetti fufne. Magaalaa Finfinnee fi naannoo ishiitiin wal qabatee Oromoon abbaan biyyummaasaa asirratti mirkanaa'uu danda'utu irra jiraata. Gaaffii jedhutu cimsineetti fufne. Sadaffaa irratti gamtaa paartilee siyaasaa Oromoo dhaabbilee ofaaressine jedhan dabalatee humna oromoo jabeessuu danda'u nurra jiraata sadhu sana kallattii garaagaraatiin irratti hojjechaa turre haa ta'uuti dhumarratti gaaddisa siyaasa Oromoo kan jedhu hundeessine gaaddisni cuumamee garaagarummaa ji'a lama hin caalleen akka paartii of RSS paartiin maqaa Oromoo dhaatu diigame paartii biyyaalessaa bilisiginnaan hundaa'e gaaddisni achumatti dhaabate jechuudha. Namni hidhaaf saaxilamee nuti illee filannoo keessatti akka hin hirmaanneef filannoo keessatti hirmaachuu kan dadhabne miseensonni keenya baay'een isaanii mana dhaatti nammaniiru. abdii dhabuu keenya irraa kan ka'e filannoo sanarraa akka hin hirmaanne of taasifne jechuudha.
Gara paartii badhaadhinaarra immoo obbo Buzaayyoon dhimmoota amma obbo Gurmeessan kaasan kanaaf waan jedhan qaban.
Hundumtuu paartiin Oromoo walitti dhufee tokkummaan Oromoo jabaachuu qaba jennee hunduma namaatu olii gad deemaa ture. Anis akka nama tokkootti dhugaadha. Waltajjii hedduu irratti hirmaadha jechuudha. Dhimma biyya kana irratti Oromoon bakka isaaf malu argachuu qaba yaada jedhu irraa kaaneetu. Paartiileen siyaasaas immoo waggoota hedduudhaaf qabsaa'aa turaniiru paartiilee siyaasaa mormitootaas jechuudha. Haa ta'u garuu adeemsa ce'umsaa kana keessatti immoo mootummaa waliin walii galuu dadhabuu takka maal gaaddisaa takka gamtaa federaalistii Oromoo maal maal otuu jedhanii isaanumtuu immoo otuu waliin galiin filannoo keessaas of baasan jechuudha. Garuu waan fayyadu biyya kana keessatti mariidhaan taa'anii tasgabbaa'anii karaa nagaatiin waa xumuruudha. Waa'ee gaaffii Oromoo ati kaafte gaaffiin Oromoo kaleessa ture jira har'as kan dhalatu jira fuuldurattis kan dhalatu jira jechuudha gaaffiin dhalataa bula malee waan tokko qofaa miti garuu yoo moone afaan oromoo afaan hojii federaalaa taasisna jenna osoo hin taane afaan oromoo afaan hojii federaalaa akka ta'u beekna garuummoo akkamitti ta'a tokkoffaa imaammanni afaanii bahee jira biyyi kun af heddee ta'uu qaba waan jedhuun maltii linguwaal ta'uu qaba waan jedhuun imaammanni afaanii biyya kanaa bahee jira lammaffaa finfinnee keessaa immoo yoo fudhanne fakkeenyaaf sektarri tokko biiroon barnoota magaalaa Finfinnee afaan lamaan kennaa jira, afaan lamaan barsiisaa jira, hooggansi afaan lama ta'ee ramadamee jira. Heera mootummaa keessatti afaan afaanonni biyya kanaa hunduu walqixa ta'uu ni ka'a. Naannoleenis afaan hojii federaalaa, afaan hojii naannoo isaanii ni murteeffatu jedha. Garuu afaan hojii mootummaa federaalaa immoo amaarinyaadha jedha. Kanaaf heerri kun fooyya'uu gaafataa jechuudha dhimmi afaanii kun kan maal jechuudha afaan oromoo afaan amaaraa afaan tigree afaan affaar afaan somaalee afaan hojii mootummaa federaalaati jedhama jechuudha amma kanafe waanuma waraqaatti jijjiiramudha jechuudha.
karaa biraatiin rakkinoota yeroo ammaa oromiyaa keessattis ta'e akka biyyaatti jiran hiikuudha furmaanni gaafii siyaasaa deebisuudha jedha paartii koongiresii federaalaa oromoorra hoogganaan liigii dargaggootaa obbo Gurmeessaa Ayyaanoo.
Kana furmaata ta'uu kan danda'u rakkoo siyaasaa kana furmaata siyaasaatu barbaada. Furmaanni siyaasaa akka Oromiyaatti ammatti barbaachisu tokkoffaa marii waliigalaa taasisuudhaan garaagarummaa paartilee Oromoo gidduu jiru dhiphisuudhaan wanta wajjin hojjetamuu danda'u wanta waliin raawwatamuu danda'u irratti waliigaluu danda'udha. Oromiyaa keessatti har'a dirree Oromiyaa dirree waraanaa taasisee Oromiyaa baay'isaa koomaandi poostidhaan bulchaa jiru rakkoo aangooti. Rakkoon aangoo kun garuu dhiiga ijoollee Oromoo baay'ee dhugeera. Lubbuu ijoollee Oromoo baay'ee baaseera. Jaalala aangoo irraa kan hafe jaalala Oromummaatiif immoo dirree jiran hundatti gatteenyee mari'annee rakkoo Oromoo tokko tokkoon furuun danda'ama. Filannoon amma gaggeeffame kun dorgomaa malee waan gaggeeffameef nagaaf tasgabbii fiduu hin danda'u. Nagaaf tasgabbii fiduu hin danda'u taanaan immoo ijoolleen Oromoo akkuma kaleessaa ammas daangaa irratti daandii irratti du'uu, ajjeefamuu, hidhamuu, ari'atamuu itti deebitee jechuudha.
Dhaaba biyya bulchaa jiru paartii badhaadhinaarra immoo obbo Buzaayyoon rakkinni Oromiyaa keessaa bakka muraasa qofa jira jedhanii sunis yeroo isaa eeggatee akka hiikamaa deemu dubbatan.
Dhugaadha. Biyyi keessa jirru biyya jijjiirama siyaasaa keessa jirtudha. Jijjiiramni immoo amaluma isaatiin gufuu adda addaa qaba. Biyyi tokko laal TPLF waggoota hedduudhaaf biyya kana bulchee deemee irraa fonqolchamee neetwoorkii hedduu qaba. Hidhata tokko tokko qaba. Namoonni TPLF ni deebi'ee dhufa jedhanii abdatan illee jiru. Kanaaf maaltu ta'a? Gidduutti jechuudha jijjiirama kana keessatti namoonni hidhannoodhaan Oromoo bilisa baafna yaada jedhan qabaatan waan akkasii kun uumamanii bulee badanni kun yoo baay'ate yoo muraasa godha waan badudha. Waan badu irratti haa ta'uu caalaa waan Oromoo fayyadu waan Oromoo fuudhee achi butu aangoo Oromoon argate kana kan itichu marii taa'anii mari'achuu fi rakkina keessoo furachaa Itoophiyaa keessatti gaaffiin Oromoos gaaffiin saboota biroos akkamitti milkaa'ee biyyi kun biyya nagaa taate itti fufti kan jedhu malee kan nu yaaddessu waan xixiqqoon qe'ee keessaa inni yeroof malee waan itti fufuun miti jechuudha gabaabadumatti.
Mariin kun hin xumuramne torban dhuftu adda bilisummaa Oromoo irraa dargaggoo dubbiseen keessumoota har'aarraayis waan hafe walitti qabee qindeessee sinitti deebi'a. dhumarratti teeknooloojiin haaraan namoota alkoolii dhuganii konkolaataa oofan akkan oofne godhu as ameerikaa keessatti yaalirra jira akka itti hojjetus shufeeriin alkoolii dhugee konkolaataa oofudhaa yeroo seenee mootora kaasudhaa jedhe bakki mootorri ittiin ka'u harki shufeerichaa yeroo tuqe nafa abbaasanii keessa alkooliin amma jiru madaala madaalees anayyamamuu ol yoo ta'e mootorri sun akkan kaane godhaa jechuudha ameerikaa keessatti oggaa oggaadhaan namoota kuma kudhantu. balaa konkolaataa sababa namoonni alkoolii dhuganii oofuudhaan gahuun lubbuun isaanii darbaa yaaliin godhamaa jiru kun hoo milkaa'eegaa lubbuu namoota hedduutu bararamuudha jira jechuudha qophiin lama ta'anarraa xumurameera torban qophii biraa sagantaa biraa mata duree biraatiin walitti deebina ani tigist gammeeti.
kan dhaggeeffachaa jirtan as waashingtan dc irraa kan darbu raadiyoo sagalee ameerikaati.
kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
gochi mala ammaltummaa wal amantaa dhabsiisuun misooma qancarsee amantaa dhaabbattoota deemokiraasiirra jiru hanqisuun sochii yakkaa biyyoota gidduu fi karaa saaqa guddina diinagdee ittisuun dorgommii jireenyaa jeeqa kana malees daldala gaggeessuuf baasii dabalataa gaafata. tokkummaan mootummoota akka jedhutti mala ammaltummaan sadarkaa addunyaatti oomisha waliigalaa hanga harka shanii nyaatee jira mala ammaltummaan gocha sadarkaa addunyaatti gaggeeffamudha kunis gocha toora qabeenya dhuunfaanis ta'e kan uummataan biyyayyeessaa fi sooressa hundumaa keessatti gaggeeffama dhumarratti garuu waan malaammaltummaan fideen kan rakkatu uummata kanaafis fakkeenya akka ta'u gatiin waan hundaa dabaluu yookaan qaala'uu jireenyaa. tajaajila hawaasaaf qabeenyi ramadamu xiqqaachuu haalli hojiin keessatti gaggeeffamu mijataa ta'uu dhabuu faalama qilleensaa kan bishaanii fi tajaajila elektirikaa hanqachuun hokkarri humnaan gaggeeffamu jiraachuun dawaan fayyaaf hin taane argamuun seeraan ala bosona ciruu fi albuudaa baasuun malaammaltummaarraa madduun uummata miidhu keessumaa malaammaltummaan hiyyeeyyiif dubartoota miidha. baatii waxabajjii gara jalqabaa irratti tokkummaan mootummootaa walgahii addaa kan gumii waliigalaa waamee ture kunis duula malaammaltummaa irratti gaggeeffamu jabeessuun tarkaanfii malaammaltummaa ittisan faana bu'uudhaan seera duratti dhiyeessuuf adabuu walta'iinsa addunyaa jabeessuu ka jedhu ture murtiin gumii waliigalaa kan tokkummaa mootummootaa torbaatamii sadii muraa dhibba tokkoof sagaltamii tokko. kan baatii muddee bara 2018 irraa kaa'ame gaafa waxabajjii lamaa biyyoonni miseensota ta'an labsii siyaasaa kan tarkaanfiin fudhatamuu qabu agarsiisu raggaasisan kunis gara fuula duraatti maaltu ta'u akka qabu lafa kaa'ee jira galmeen kunis mata dureensaa waadaa walii keenyaa kan rakkoo mudatan haala quubsaa ta'een ilaaluun malaammaltummaa ittisuu akkasumas dhaabuuf tarkaanfilee fudhatamuu qaban jedha. kunis malaammaltummaa kan ilaaleen bara 2003 seera tokkummaa mootummootaa baase bu'uura godhachuudhaan sadarkaa addunyaatti malaammaltummaa dhabamsiisuuf waliigaltee tolfamedha. Addunyaan har'a malaammaltummaa ittisuuf akkasumas guutummaatti dhaabuuf yaalii walii wajjinii gochuu isaanii fi kun qabxii tokko jechuun tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri yuunaayitid isteetsi Lindaa Toomaas Giriinfiild ibsanii jiru. caasaa sadarkaa addunyaa kan farra malaammaltummaa ta'e bifa haaraan ijaaruu fi qabaachuun akkaan barbaachisaa ta'uu yuunaayitid isteetsi ni amanti labsiin siyaasaa ammaa kun caasaa haaraa ijaaruun tarkaanfii jalqabaaf barbaachisaadha tarkaanfiin malaammaltummaa irratti fudhatamu biyyi kamiyyuu kan dirqamni irraa eegamu keessumattuu kanneen labsii tokkummaa mootummootaa malaammaltummaaf faccisuuf baasee hojiirra oolchuuf dirqamni irra jiru mara ilaallataa jedhan giriinfiild amma hunda keenyaaf rakkoo kan ta'u waadaa seenne kana hojiirra oolchuuf qabatamaan agarsiisuudha labsiin kun caasaa farra malaammaltummaa jiru irratti kan hundaa'edha ilaalchi duraa maaliif kennamuu akka qabus sirriitti agarsiisaa jedhan ambaasaadar giriinfiild hundi keenya jabinaa fi dadhabbii qabnu akka amannu gochuun dirqamaa fi waadaa keenya akka seera jiruutti akka fudhannuuf nu dirqisiisaa jechuudhaan ambaasaadar giriinfiild dubbatan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaadasaa xumuree jira. kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu ture.
Wixataa amma jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii birootiin amma walitti deebinutti nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu.